good evening my country people. we don land as we dey land o oh. to give una tori tori gbedu from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata na still una girl o oh. adebayo zainab make i yarn una the tori wey dey my table this evening make una no worry o oh. we go enter the tori wella. the academic staff union of polytechnic asub don yarn say dem go embark on nationwide strike federal government don fault di academic staff union of university over di issue of first strike di central bank of nigeria cbn tok say nigerians are free to use cryptocurrency di world trade boss ngozi okonjo-iweala don yarn african leaders on how to produce local vaccine to stamp down covid-19. the federal university of agriculture abeokuta funab don talk. say e go begin impose ttme march 29 2021 make una dey follow me before we go enter the food tori. di academic staff union of polytechnic Asu don yarn say dem go begin nationwide strike april 6 di union tok say na di federal government cause di strike wey dem wan embark on as to say di federal government don neglect some parts for dia educational sector di federal government don force di academic staff union of university over di issue of fresh fresh strike federal government dem tok say no be all di union demand dem fit meet di central bank of nigeria cbn don tok say nigerians dem are free to use cryptocurrency di govnor of cbn godwin emefiele yarn say wetin di bank try to do be say dem wan protect di banking sector from the activities of cryptocurrency not to ban the activities for the country. the world trade boss ngozi okonjo-iweala don dey yarn the african leaders dem on how dem go dey produce the local vaccine to stop covid-19 she don she talk say make the african leaders make dey act very fast on how dem go stop the covid-19 she tok say di fear of di disease fit crash three decades of growth and development for africa di federal university of agriculture abeokuta funab don tok say e go begin di post two tme for march twenty-nine di exam wey go be online wey be say candidate dem go log in wit dia registration number for jamb and dia username na here we go stop for today make una enjoy the rest of una day and have a wonderful week ahead i still remain my humble self o oh, adebayo zainab till next week we go meet again